hello everyone welcome to bc gist tv abeg if not today now you dey dey get dey post they think whether may you subscribe to me I beg may you subscribe share and hit on the notification bell May you like this video my correct people almighty god bless you now. and for those one they share me out those one they go they come back god go bless now na no go lack in jesus name so my correct people, e get the show wey i wan do wey i wan talk about right now hmm e get one lady wen e come out wen e come talk about um, prophet tibetan wen e dey uh, wen e dey kind of dey insult or dey bully olori naomi na i wan talk about the woman say make Tibeton, whether na Kabiyesi send am. Why Tibetan? no do e old thing? Make e face his e life and make e leave Queen Naomi alone. The woman say whether na uh, eh, Kabiyesi send and say making e torment people up and down. Is it make e face e own life. The my vex, my people the thing when they even they sweet me now queen naomi the kind way when people they love am don't be small as one they go they go they plan another one as one they go they go they plan another one but why a whole prophet we know say this matter don't pass you, but the woman don you know anytime no as far as presenters or as something take vex you no matter the past as far as we are concerned because they have to put a stop to all this thing when it happen it must be stopped enough is enough ah waiting now every day this one go bully queen naomi this one go bully her this one go bully her What wetin happen the woman say the woman dey vex small thing wey dey say what what what kind of see i should be as i told una that day say even though say man Same, especially christians born again Now they do now they do this thing you gonna date person wey you want marry they know they do you understand they know they do they go just dey visit just be like i brought children abroad children they go dey date they no they do they dey they dey only dey kiss because you must not do until you reach uh, your husband house Now, na wetin abroad children believe Now, your husband when you want marry or your wife Now you go be with but don't be say from that place say you no still get children when be say i no go say maybe they no get home training They get Depends on the children. Some children don't they hear word. Some children don't they hear word. Then they teaching a person that they do, not they are safe. now that they do. You understand my people? Then they like to uh, do things when you e know they this thing. Hmm. Tibetan. Now, only of if I he husband, I come meet you say, according to the question, no, oh, when that woman asks, Now him come tell you say queen naomi not be virgin Now him come meet you I be not be God go I be not be put pikin for there he cry come meet you say hey but no forget say one audio day. somebody say you know say this our presenter eh some get two mouths na one person na ever talk say hey how that kind grown up pikin that kind grown up girl e no go don do you don forget say the grown up girl say na born again the way you off the gas the way when queen naomi be no be so the sister be queen naomi sister e don tear eye she don tear eye You understand me? Kunami is that here I. You know, we use that one, judge Queen Naomi. Queen Naomi, right from 12 years. Go and check Queen Naomi this thing. Go to Google and check her. 12 years. Now she begin to do the work of God. 12 years. She enter university. Year three, she stop and tell the mother i'm not going to school again my god has called me i want to concentrate on god's work just like the way when queen ami come out that day because too much of distraction the distraction when they come from everywhere is too much you understand me she not fit concentrate the wahala too much no be everybody They no even say twenty something years he got married say too small to marry no e not too small to marry but why would they talk that one because of say the circumstance say na for palace Now he go go marry eh how can you say say they beg money The time you say no e not beg money Now people they dash our money where they go They preach and then they dash her money. He said, No, she is begging money. He is begging money from gate of churches. Our prophet go dey lie now. Those kind of I said these things now, eh? Sometimes self, if I dey not all this itself, if I come they watch all these prophet, prophet pastor, you come back and say God said no, they answer person prayer. Now when I dey pray by myself, thank God self they answer me because God said we should pray time without season yes but don't be lazy because there is no food for the lazy person if you pray without working God food God no go come from heaven come put food for table that is why they invite Queen Naomi from one place to another and she they go there and she they comot for there as a woman of God they will give her something you understand me I don't know what it Queen Naomi do till Beton. Because the first time I listened to that thing, I tell Una, this thing don't long. You don't tell when he talk this thing. The person when they interview Asaba say, I don't know why Asaba won't they correct this man. No. Anyway, Asaba they look for your own, na own view. Na in the front, In the in you go the interview. Now that one be a work to interview if he interview you anything wey you talk he go ask you question he go beat you say you dey lie he no go beat you na tibetan man eh go pepepepepepe since when he just announce say oniofi eh wetin who die eh obalamidi say he talk am say he go kpai kpai another one for abeokuta abi he kpai another one for ibadan he kpai since that time he no let us keep water keep cover ground They tell you make i tell you say i go put the picture o oh. see ah, he say nothing must happen to queen naomi he say nothing o must happen to her you understand me he say make queen naomi dey o oh. he say as e dey so dem say that sad one warning o oh. say nothing must happen to her o na beg e beg una hey like all right, people. as i say this one now i say. Mm, make i come tell you now. say see wetin i see the woman say because you now your prophecy is to buy to delete your prophecy is not to see road to solve solution say now you you dey among when e spoil on your ife house say now that they want you all the whole women now in the whole world in the whole nigeria in the whole yoruba land oduduwa land that they want you anytime when you talk about Queen Naomi again and the funniest thing they say Queen Naomi come from the same state with you oh ha oh girl oh. and you see they pull am down person wey come from the same place with you look at you you are still putting her down hey this thing is too much it's very very painful eh it's very very painful things are not done that way at all make una dey put respect anything wey una dey do make una dey put respect make una not they do things like that things are not done like that hmm. Now, wow Now we just the carry person They judge am They judge am They judge am They judge am eh You e no even fear a whole king wife They don't say this thing eh na so e dey talk say king dey drink na so king lock lost his telephone everything na you dey see am tibet towe you no dey see good things na so so eh, kpaikpaikpai no be me talk am ah, o oh. na wetin dey talk na i dey tell you so eh, when you don say na me talk am ah, no come for me no me talk am ah. if you come for me i come for you i am not afraid i dey serve the living god the yes and amen is the beginning and the end. The rock of age, the king of glory, the peace of peace. Na be the God when they serve. Hmm. You understand? Don't come for me, oh. You come for me, I come for you.